Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese atatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo dushimikira cyane cyane ku kiringo cyo kwiyamamaza cy'abanyapolitike bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu hamwe no ku matora yimirije aho bukera ku igenekerezo rya mirongo ibiri ry'uku kwezi turi mu kwa cumi na kabiri ikiringo rero cyo kwiyamamariza amatora atekanijwe kuri iryo genekerezo kiri mu kurangira hasigaye iminsi icyenda yonyine abanyapolitike bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu bashika kuri mirongo ibiri na batandatu mu kiganiro muri sanga rero bamwe mu banyapolitike mu banyekongo baturuka mu ntara yo mu buseruko zirimwo uh, intara zituwemo n'abatazoshobora gutora kubera ibibazo by'umutekano bagiye kutubwira ukuntu babona icyo gikorwa cyo kwiyamamaza amahirwe y'umwe mu banyapolitike biyamamaje hamwe n'icyo biteze muri ayo matora tuzoba turi kumwe na dr salomo baravuga uh, muganga salomo muri iki gihe avurira mu gihugu cy'ubusuwisi hamwe no mu gihugu cy'ububirigi muri aho dr salomo baravuga
muravuga na frederic kandi ijwi rya amerika mwese mukomera murakoze cyane rwose ngaho aho muri mumeze neza murakomeye
ubu tumeze neza keretse imvura itumereye nabi cyane hashize iminsi rwose imvura yaraduhagurukiye ariko ibindi biragenda ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na muhizi muheto avuka ingungu muri teritwari ya masisi mu buseruko bwa kongo muheto arongoye urwaruka rw'abatutsi b'abanyekongo avuga ko bitwa abanyamera abanyemera muri iki gihe hari ikinshasa muri aho namwe mushe ntahe muhizi muheto
muraho neza nkundikije na dogiteri baravuga n'abandi bose batwumva bakurikiye ijwi ry'amerika ni byiza cyane rwose ariko mu gutanga ikiganiro turafite undi mushyitsi safari munyarugendo akaba atuye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika n'umunyekongo avuka muri irya ntara nyine atuye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika kubera akanya azoba ari ngaha mu gihe cy'iminota cumi nashaka nsabe rero salomo baravugana muhize muheto babanze bakurikirana ikiganiro ariko wewe tumarana nk'iminota cumi yarafise ayandi mabanga muri aho mushiya ntahe safari munyarugendo
muraho neza murakoze bana frederic ndaza kuboneka nyuma muri umwanya ntabwo nta nishobora kubumva gusa ariko ndaboneka mu kanya uza kuboneka mu kanya reka tumubwire rero udufasha have guhamagara mu masaha ari imbere sibyo
nta kibazo
reka rero mu kubandanya ikiganiro tubanze dusabe umushinga dr salomo baravuga tubwire ukuntu abona gushika ubu igikorwa cyo kwiyamamaza cy'abo banyapolitiki
nk'uko mwabivuze bwa na frederic ndagira ngo nongere mbisubire mu mbasuhuze kandi dusuhuze abakurikiranijwe rya amerika mu karere hari muri congo mu rwanda n'i burundi ndetse no hirya no hino ku isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi bose ndagira ngo mbasuhuze kandi twifatanye mbere na mbere mu kababaro tufate nk'umunota umwe wo kuzirikana abantu bari ku gupfa bamwe bagira akarengane muri iki gihe cy'iyamamaza cyo kwiyamamaza ariko tuzirikane n'abandi bari gupfa bazira intambara ibera mu burasirazuba bwa kongo tuzirikane n'abandi bazize umwuzure leta ya kongo itigeze ihagurukira ngo itange igisubizo tubona yuko nanone mu gihe muri teritwari ya karehe nanone umwuzure wongeye gutwara abantu n'amazu nabyo turagira ngo tubanze tuzirikane abo bantu b'inzirakarengane kandi batagira kivurira ngira ngo mbanze mpereho nyuma y'abwo iby'amatora rero uko mwabivuze hari abakandida makumyabiri na batandatu ariko bamwe baje kwishyira inyuma ya moyize katumbi barimo bwana matata mponyo barimo delise sanga barimo sete kikuni ndetse kamaze kugira abageze kuri bane cyangwa batanu bishyize inyuma ya moyize katumbi ubona yuko niba ufite amahirwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ashobora guhangana na gisekedi bakagira icyo bavanamo bo gisekedi nawe birazwi hashize igihe yari yarashyizeho ririyo sakire kuva mu bihumbi bibiri na cumi na makumyabiri na rimwe irimo abagabo b'ibihangange benshi cyane kamere ariwe visi minisitire w'ubukungu hakaba perezida wa sena porofeseri modeste batirukwebo harimo jean Pierre bemba mbese niyo mitwe navuga ikomeye cyane abandi ni abantu twita rezopoza judire oporutuniste badafite amahirwe yo kuhagira n'amanota kabiri cyangwa atatu ku ijana ariko barahari bashobora kunyanyagaza amajwi dr salomo baravuga icyo gikorwa cyo kwiyamamaza twarabonye abanyapolitiki baja mu buseruko bwa kongo ariko aho mu buseruko bwa kongo nyine imirwi itandukanye ikaba ibandanya gutana mu mitwe icyo gikorwa kiri cabaye kandi n'umutekano ari muke mu bivuga kwi
icyo tubivugaho ni uko kuriya kwiyamamaza muri iki gihe ntabwo bimeze neza cyane na busa na busa harimo ikintu cy'ivangura ry'amoko rikomeye cyane harimo n'ibikorwa navuga byo kwitwara nabi mu rwego rw'abakandida n'ababashyigikiye byo kugenda batukana byo kugenda basebanya no gutwerera abantu ibikorwa batarimo cyangwa ibitekerezo badafite ugasanga mbese aho kugira ngo bavuge porogaramu y'ibyo bazakorera abaturage bari kugenda batukana basebanya no gushaka guharabika isura y'abandi icyo bita mu cyongereza karagita asasinesheni ugasanga aricyo kintu bari kugenda bashyira imbere cyane ibyo bikaba bibabaje cyane kubera ko umuturage mu by'ukuri ntacyo tureba bari kumubwira kigaragara nta n'icyo tuzi ko basezeranya byinshi bagakora bike ariko noneho birakabije nta n'icyo bari gusezeranya ahubwo bari kuza bari gutukana ubashije kumva ko atukana neza akaba ari we ubona yuko ashobora kuzatorwa ibyo birababaje cyane ikindi navuga giteye agahinda kandi rero kinateye ubwoba ni ikiganiro n'ibiganiro perezida kisekedi yavugiye bukavu na uvira byarimo amagambo akomeye cyane amagambo akomeye cyane ibyo nabyo rero ndakeka tuzakora umwanya wo kubivugaho ibyo turabigaruka ko bimeze neza nta nubwo biduhaye umutekano uhagije ku buryo umuntu wumva yuko dushobora kugira umutekano muri kariya kariya magambo nk'ayo ngayo ibyo ibyashyikirijwe n'abategetsi bari kuba bariyamamaza turabigaruka ko ariko nagomba mbanze mpera ijambo muhizi muheto nawe nyine atubwira ukuntu yabona icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirabandanya
murakoze murakoze kumpa umwanya kugira ngo ngire icyo nsobanura ku bijyanye n'amatora ariho mu gihugu cyacu muraza kwihangana n'urusaku muri byo mwumva kubera ko n'ubu ntabwo ndi ahantu hatuje kubera ko imodoka ndi hafi nicaye hafi y'aho hari ry'umuhanda ubwo murajya mwumva urusaku rw'imodoka zitambuka ziri gusakuza mu kwamamaza n'ubundi ariko niba bishobora uraja ahari ugwamuruke
ndi hafi ndi hafi y'umu- y- y'umuhanda ntabwo ari kure cyane rero hari kujya hanyura imodoka zigenda ziyama- ziya- zi- zamamaza ugasanga baragusakuza n'ubundi niyo mpamvu nari ngize ngo mbasobanurire yuko rimwe na rimwe murajya mwumva urusaku ariko ubwo ibyo ari byose amagambo ndibabwire muraza turajya tuyumva yego duga ku ijambo Eh, ndababwire eh, dogiteri baravuga n'abandi bose bari kunyumva ntabwo abantu bapfa mu gihugu cyacu bafite ibibazo bitandukanye ari abapfa batagira kivurira oya dufite leta iyo bavuze ngo umuntu ugira ibyago ariko atafite kivurira ni umuntu ugira ibyago ariko adafite umurengezi adafite n'umuvugira adafite umwitayeho twebwe rero dufite igihugu kititayeho dufite ibibazo duterwa n'ibihugu by'amahanga ariko dufite igihugu n'ubuyobozi guverinoma yacu ibabajwe n'ibibazo biva mu gihugu cyacu n'abaturage bacu bapfa ntabwo rero iryo jambo ntabwo rikwiye kumvikana eh, neza ku bantu ntabwo ryumvikana neza ku bantu ababivuga nyine barabivuga bitewe n'ibyo bishakira kuvuga Eh, ariko ntabwo ari byo dufite igihugu cyitaye ku baturage ikibigaragaza ndahera wenda ku bijyanye n'amagambo baravuga n'ubundi avuze yuko eh, perezida felix kisekedi avuga amagambo ntabwo amuvuze mu mazina ariko avuze ibya- ibyo yavugiye i Bu- i buvira avuga yuko ari amagambo ngo akakaye ngo amagambo mabi nta magambo mabi perezida wacu kisekedi yari yavuga nta na make avuga amagambo akomeye ariko nta magambo akomeye ashobora kubaho ahwanye no kwica abantu ngo barimbuke ariko hariho abavuga ko yagereranije abategetsi bamwe bamwe n'abandi bategetsi basize intwaro mbi ivyo mwebwe ntibavyumvise
ibyo ngibyo ofete reka nze icyo nsobanura kuri ibyo ngibyo nka- nkurikije ibyo kisekedi yavuze byose nta jambo na rimwe rireba abaturage be ashinzwe ririmo avuga ibibazo bi- ibihugu by'ama- by- by'abanyamahanga biza guteza muri kongo akabisobanura akavuga yuko habayeho infiltration cyangwa se gucengera muri mu gisirikare cyacu cya fardc ntawe utabizi igisirikare cyacu kivanzemo aba- abantu ba- b'abanyamahanga bigera igihe gicika intege gicika intege n'abantu badafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyabo ibyo bintu rero kubivuga nka perezida ntabwo ari icyaha ntabwo ari ijambo ribi yavuze ni ijambo ryiza rifite agaciro ku twebwe abanyekongo turi muri kongo muri rusange mushikanahe eh, mu- kuruta aho ngaho Eh, rero ndagira ngo mbwire abantu bari kutwumva nonaha basobanukirwe yuko umubyeyi w'igihugu cyacu ndetse umuyobozi w'igihugu cyacu akwiriye kumenya uburibwe abaturage bafite niyo mpamvu bavuga ibibazo byose uko byakabaye Eh, rero ntabwo ntabwo biteye isoni kuvuga ngo igihugu cyacu cyarinjiriwe cyinjirirwa mu gisirikare kandi cyinjirirwe n'ingoma zamubanjirije perezida wacu felix kisekedi kuko igihe habayeho infiltration ntabwo perezida wacu yari- yari perezida icyo gihe kubivuga uyu munsi nta soni biteye nta nubwo ari icyaha aratugiriye na neza ahubwo habaho kwidansifiya abo bantu ico ico kibazo mushikirije cyo kwinjirirwa mu gisirikare turakigaruka ko ariko muheto nashaka ndababaze ndababaze muri rusange amajambo yashikirijwe eka n'igikorwa cyo kwiyamamaza muri rusange n'abandi banyapolitike bose mwakibonye gute mwebwe
Eh, nkurikije abava- wenda ndavuga ibyo niboneye ejo kuko ngewe ut- tuvugana naje mwarabibonye ku marezo sosiyo ntabwo noneho biri ibyo guhisha naraje nari- ndi hano ndi kumwe nawe u- kubera ko nagombaga kumwakira ariko nari mpari kugira ngo nze mwakire ubundi mu nzira ngenda uyu munsi ngomba gusubira iwa- i- i- iwanjye kinshasa ariko ntabwo nagombaga kubi- ku- ku- ku- kureka kuza kumwakira iwacu iwacu n'ubu ni muri kongo hose ariko mvuka muri norukivu niyo mpamvu nakoze ibishoboka byose ndaza hano kugira ngo mwakirane n'umuryango wanjye w'abatutsi aribo na- nigeze kuvuga kuri iyi radiyo yuko dufite umushinga w'uko twi- duhindura izina tukitwa abanyemera rero njyewe na bagenzi banjye twagiye kwakira perezida wa- wacu tuzi neza ko ari ufite agaciro utuburiza igisirikare cyacu cya faridese kwinjirwamo n'abandi banyamahanga ico kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mu kanya duhe reka tubanze duhe ijambo aba- reka tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika wilson mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murihega wilson
wilson mbohera wilson nairobi ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga ku- Ah, aha. bariko muvuga ku byerekeye ku vyerekeye igikorwa co kwiyamamaza c'abanyapolitike eh, bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri eh, repubulika de- iharanira demokarasi ya kongo eka n'amatora yimirije duga ku ijambo ikibazo c'iyumviro
ngewe ku biyerekeye by'amatora nabasaba aba- abatora cyangwa abiyamamaza ubu icambere cyonyine ab- abatora batore mu mahoro umuntu wese atore aho umutima wiwe uri ntihagire umuntu amwinjizamo cyangwa amurazimisha kugira ngo ahatora kuko umuntu wese afite uburenganzira bwiwe utoye niwe azogutwara uko uzoba ugomba Mhm. ikindi rero nibaze nk'aba- nk'ahantu hoba- hoba haragize ikibazo ntibashikeho kujya kwiyamamaza ku mpamvu zitandukanye bogerageza uburyo bwose abahagarikiye amatora ari nk'uko botora nko ku mitandao cyangwa bagaragaza uburyo bwose ukuntu bobi- bo- bobitangaza cyangwa uburyo bubafasha ntihagire umuntu yosigara inyuma adatoye
murakoze wilson uh, uh, dr uh, salomo baravuga icyiyumviro cya wilson mu kivuga kwigi
O, ibyavuze bi- birashyitse biranumvikana Ah, mu by'ukuri umuntu utowe niwe utegeka kandi agategeka uko yumva nicyo kibabaje cyane muri congo kuko ahanini abantu baza mu- muri kampanye baje kwiyamamaza akavuga ngo nzakora ibi n'ibi nzakora ibi n'ibi n'ibi ariko yamara kubucakira mu byo yavuze ugasanga na kimwe ku ijana nta gikozwe Uh, nkanjye hashize imyaka myinshi cyane nkurikirana ibintu byo mu gihugu cyacu uh, kandi kuva muri mirongo cyenda n'icyenda uh, ndagira ngo bwana muhizi icyo namwibutsa ni uko ntatangiye ibintu byo gukurikirana ibibazo byo mu karere ubu ngubu Eh, ngira ngo nshyireho akantu k'akarusho mwumvishe ibintu uko mbizi kandi ntari ntari umuntu wavutse none Eh, kugira ngo amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare bw'ububirigi no- na kongo byongere gusubiraho nijye wanditse inyandiko yatumye bigaruka Eh, icyo gihe rero ndakeka ntabwo nirwa mubwira byinshi ako ngako yakumva kuko n'ibihugu byari byarahagaritse ubutwererane kuva muri mirongo cyenda na kabiri igihe mu butwicaga abanyeshuri i lubumbashi tukaza kubisubizaho muri mirongo cyenda n'icyenda hajeho ingabo abaminisitiri bashyashya bandi igihe igihugu cyari cyaracitsemo ibice kimeze nka nk'igipande cya foromaje ya kamambere buri wese afata igipande Eh, ngira ngo arumva yuko ibyo mvuga ndabizi ntabwo ndi guhuragura Eh, ndagira ngo mbanze nsubize mu izi ntabwo njya muri byinshi ntabwo aricyo cyatuzanye icyatuzanye ni ukugira ngo tuvuge ibintu byubaka kandi bifite akamaro tuvuge n'ibintu bigaragara Eh, mu izi rero ibyo av- eh, wilson ibyo avuze ni byiza cyane abaturage bari bakwiye kwiyamamaza neza badatotezwa badashyirwamo amagambo ya propagande vide adafite proje ahubwo bagahabwa ikintu kigaragara yari umuporofeseri w'inshuti yanjye uri mu begereye ubutegetsi nahamagaye ndamubwira nti ariko muvandimwe kubera iki nta deba elegitoral abantu bavuga ngo usange abagaragara nk'abakandida tuvugira moise katumbi na bwana felix tshisekedi bakajya kuri televiziyo cyangwa ku maradiyo bagahangana muri deba wese akavuga ati nge nzakora ibi n'ibi n'ibi nzakora ibi n'ibi n'ibi nka moise katumbi tuzi ko yabaye guverineri wa katanga kandi icyo gihe kwa kabira ntabwo ari ukumwamamaza birazwi niwe muntu wenyine wakoze ikintu mu gihe cyose kabira yari ku butegetsi ibyo Yego.
yakoze ibi icyo gihe akaba yavuga ibyo yakoze undi nawe amaze imyaka itanu ari perezida w'igihugu akavuga ati nakoze ibi n'ibi n'ibi ahasigaye ni mu ntora nzakomereza aha nankora ibi n'ibi n'ibi Eh, eh, Bijya ama- kuba amatwi- byiza cyane amatwi Ikibabaje adusumira- ni uko n'ibyo ngibyo ntabiriho usanga hari ibintu by'ibitutsi gusa bitari ngombwa amatwi adusubira ivyo- izo mpari ntizizohaba ariko mu kanya gatoyi mushira ntamuhizi muheto namwe mubwire ico muvuze ku vyerekeye ah, uburyo bwo kwiyamamaza eh, icifuzo ca wilson asaba ko ah, umuntu wese yotora umutwe muri hamwe ata umuhutagije duga kw'ijambo mu kanya gato urakoze cyane urakoze cyane ngo nikije buriya wilson arakoze imana imuhe n'umugisha kubera ko a- avuze ibintu byambayeho ejo ejo ngewe noneho ubwanjye ejo nageze mu nkambi iyi ya bene wacu iri hano eh, kuri ako jenoki Eh, nza hari abo twavuganye mbabwira yuko bakwiriye kwica bagatora u- u- bagatora perezida kuko njyewe niwe mu- niwe- niwe namamaza kandi kwamamaza nta cyaha kirimo njyayo ngezeyo nsanga ubuyobozi bwamwo bafite ukuntu bakoranye n'abantu eh, ntazi bambwira yuko nta muntu wemerewe kuva mu nkambi barabimbwira rwose mbona bavuga yuko nta muntu wemerewe kuva mu nkambi ko ubwabo uba- ubwabo nk'abayobozi b'inkambi batari bujeyo kandi ko nta muntu wemerewe kuva mu nkambi ibyo ni ibintu bibi cyane kubera ko umuturage umugani wa Willy- wa wilisoni buri muntu atora uwo ashaka kandi akamutora akamutora yamuhisemo kuko umutima w'umubwira biteye isoni na- n'akababaro kubona abantu b'abayobozi bene wacu noneho bo- bo- bo- baba- baba- b'abatutsi b'abanyemera bo muri Nord Kivu bagifite umutima wo kumva yuko bagomba gufata bugwate abaturage bivuze nta handi hantu nari nakanabivugiye ntabwo byanshimishije ariko wilson ahise anyibutsa atuma mbivugira kuri iyi radiyo kuko n'abandi bose babyumvireho n'abayobozi bandi bi- bwite bwa leta batari aba ngaba bacu b'impunzi n'abandi bari kwiyamamaza ngewe sindi kwiyamamaza iwacu ni masisi nta na- nta n'abari kwiyamamaza bariyo kuko murabizi yuko ntabwo tuzatora ariko n'abari kwiyamamaza aba- aba- ubu ngubu bakwiriye kurekera umuturage agatora uko ashaka agatora uwo yifuza Yego.
yashobora kumukonvensa ashobora kumwumvisha yuko agomba ku- ku- kumukorera ibyo agomba kumukorera akamutora yaba adashoboye kumwumvisha yuko azamugira akamaro agatora undi wabishoboye wabishoboye yegomeye njyewe rero iki gitekerezo cya wilson nicyo gikwiriye niyo demokarasi ubundi I- hirya y'ibyo ngibyo ni dikitative Ego, tu- murakoze cyane eh, murakoze namwe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na salmon muriwe neza muri hehe ga salmon M- muri hehe
ndagize imana niyo ntwari ikomoka mu karere ka gicanga muri teritwari ya rufuro yego munyarutse ni igitekerezo cyanjye ku- yego ni byiza murafite iki cyane ku byerekeye amatora ibikurikirana uburyo bari kwiyamamaza ibyo perezida yari mu mujyi wa goma ariko bikatubabaza kubona amagambo gusa batangaje amakomesi ariko ntibashyire mu bitego nubwo ubutegetsi bwo bwavuye n'inzitizi zitandukanye ariko bagakwiye kugenda bashyira mu bikorwa kugira ngo abaturage bagende babagirira icyizere mu karere ko duherereyemo intambara imaze kututesha umutwe kuva yaza ku butegetsi itangiriye mu demirijanto yo kugeza uyu munsi abaturage ntabwo bari bagiraga umutekano iyo byakabaye neza ni uko amatora buri muntu agomba gutora ku ibanga byakabaye neza ko arambika hasi agahita abandi bashya ba- nabo tukabagerageza tukareba amahirwe bazageza ku baturage Eh, turabashimiye murakoze salmon icyiyumviro cya salmon eh, dr eh, eh, baravuga salomon baravuga murabona ko ah, igihe cy'amatora ah, abantu bazotora bidegembya
Oh, oh, bon oh, bwana salmon arakoze cyane Eh, ibyo avuze ni ukuri Eh, gutora muri congo njyewe nsigaye mbivuga cyane kandi ntabwo ntabwo ari ugusebanya rwose kandi abantu bajye babyumva neza njyewe ndindorerezi ndebe- ndebera ibintu kure ntabwo ndi mu butegetsi nta nubwo nigeze njyamo data ntabwo yigeze ajyamo nta n'uwigeze yishyura ishuri ryanjye Eh, mvuga rero uko nshatse rwose ndicyo bita mu gifaransa independa d'esprit Eh, ibitekerezo byanjye ndi- ndigenga cyane rwose mfite ubwigenge burambuye busesuye nkavuga rero yuko muri congo kuva muri 1960 kuva muri mirongo itandatu igihugu ntabwo kigeze gitegekwa ndumva muyiza avuga ngo igihugu kigira abategetsi ariko njyewe nta bategetsi nigeze mbona minisitiri wa feri etrangere w'ububirigi nari namuherekeje yageze muri congo aravuga ati cyagiye muri transisiyo yarebye ibintu byari biri kuhabera aravuga ati hano rwose ndabona nta butegetsi buhari ibyo yavugaga icyo gihe mu by'ukuri abantu bamuteye hejuru hirya no hino ngo ari gusebanya ngo ari gusuzugura abategetsi ba kongo ariko nyuma yaho cyaje kugaragara ni uko baduhaye abantu baratorwa muri 2006 2007 hashyirwaho inzego z'ubutegetsi election presidentielle amatora abiri ibintu bigenda neza cyane twese tugira icyizere byaje kugenda bite ni uko nyuma yaho muri 2011, 2010 baragiye bya bintu twari twabonye byiza barabisesa bashyiraho ituri imwe y'u- y'amatora hapfa abantu mu matora hakorwa amafuti ibintu byari byakozwe neza baragenda barabitobanga imirwano irongera iratangira umutekano amafaranga abantu baba ba- aba- aba- abaparteneri bacu bari bamaze gushyiramo bari guforoma igisirikare ibyo bita ngo ni ubucengezi byose ibyo byari byatangiye kurangira yenda byuka ko nabikozemo cyane Eh, ibyo bintu baragenda barabitobatoba abaturage babura umutekano na n'ubu nibyo Wilson av- nibyo Salomon avuze umutekano warabuze byatangiye icyo gihe yego mu byo muhizi yavuze ibyo byatangiye ku ngoma ya nani ya, ya Kabila ariko kugeza ubu ntabwo bisobanura kuba byaratangiwe n'abandi abari ku butegetsi badashobora kubikosora icyo ni kimwe ikindi cya kabiri rero tuvuga ni uko mu by'ukuri mu matora baragenda bakavuga bati turi bukore gutya na gutya murabona yuko nk'ubwo ejo bundi hamaze kujyaho nani perezida kisekedi yaravuze ati yewe rwose umutekano nzawutanga byanze bikunze uboneke turishima tubonye ari kugenda avugana n'abategetsi bose bo mu karere tuvuga tuti noneho tugize umuntu uzagenda akatuzanira amahoro ibintu bikagenda uko byaje kugenda wagera ngo ni inkuba yakubise ntawamenya uburyo byagenze ibintu biragenda biradogera abaturage babuze umutekano ubu nta kigenda ahantu hose ibyo bavuze ngo hari ubutegetsi igihe ntabwo mbona igihugu abantu bari mu nkambi imyaka mirongo ingahe urajya kwamamaza abantu uri mu nkambi wowe uraza wambaye ikositimu karuvati ukajya kubwira umuntu ngo muzatore runaka abo bantu bategereje gutahuka igihugu kimaze kugeramo ingabo z'ibihugu birenga magana angahe igihugu cyahindutse wa teruro yo muri afurika ibyo bintu biteye isoni cyane icyangombwa cyagombaga kuba gucyura abo bantu bakajya gutura mu ngo zabo ntahega burya simekeri nta matora aba muri simekeri gutoresha abantu mu nkambi ni ukubasuzugura ni ukubahindura ibikoresho gusa byo gufata ubutegetsi ariko nta rezo reka tumuhe ijambo muhizi muhita nawe nyine agira icyo avuze ku cyiyumviro cyashyikirijwe na salomo asa n'ugonanwa ko ayo matora ashobora kutazoba amatora aciye mu buryo bwumvikana yakozwe mu ituze kandi yakozwe ku mugaragaro nduga ku ijambo muhizi muhita
birababaje kuvuga ngo igihugu cyacu ni simotire ni ukuvuga ngo twese abaturage bose bo muri congo turi imirambo ndagira ngo abantu bajye bakoresha amagambo afite ubumuntu ntabwo turi imirambo ni abantu turi impunzi wenda hari abahunze nanjye ndi impunzi kuko ntabwo ndi iwacu ariko ntimukajya mubwira kuri urwo rugero reka nze mbwire abantu yuko ntako perezida atagize ntako atagize yakoze ibishoboka byose uko ari kubivuga salomo avugana n'abayobozi bandi b'ibindi bihugu akora diporomasi akora ibishoboka byose ariko byarangiye bidashobotse bitewe n'imyitwarire ya bamwe mu bayobozi nyine yashakaga kubana nabo rero niba yarabigerageje bikaza yaduha twebwe turi hano njyewe ndi hano ntabwo ndi ndi umuvubuka hano njyewe mvuye muri congo amatora yabaye ndi muri congo ya mbere n'aya ya kabiri agiye kuba nkiri muri congo ntabwo nigeze mva mu gihugu kuva bibiri na cumi n'icyenda ayo matora ku bwanyu azoba ku mugaragaro azoba ku mugaragaro muri transparence sinzi ko ku mugaragaro mwumva neza icyo ari ku mugaragaro ni
muri transparence uburyo bu wari utambuka yego urumva aribyo uri kuvuga ahari yego reka mbanze ndabwire yuko nta muntu wishwe ngo ni ukubera ko ari kwamamaza undi ntawe uhari ntawe izo ni imbuha abari gupfa bari gupfira muri ibi bihe by'intambara mu ruhande rurimo intambara ni ukuvuga ngo abantu bapfa bicwa swate na emuventuruwa nangwa ibindi bibazo byabaye hagati y'izo ntambara ingaruka z'intambara aho hantu muri zone z'intambara nta muntu wigeze kujya katumbi nk'uko yabivuze kuva kare niwe mwopoza ushobora kuba afatika mu bandi bose bitewe n'igikunda arimo n'uburyo nawe ari popirere niwe niwe byibuze umuntu uhanganye na perezida kisekedi abandi bose wa mugani w'uyu mugabo ni abo kugwiza uburungu ni foromati ariko nta muntu n'umwe nkubwiza ukuri nta muntu wo kwa katumbi wishwe muri aya matora kuva yatangira ngo yishwe kubera ko ngo ari kwamamaza katumbi ibi ngibi dogiteri ari kuvuga ajya abivuga abanje neza neza kubanza kumva yuko ari kubwira abantu bafite amakuru yo muri kongo banahatuye rero ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri reka ze nkubwire dogiteri ibyo uri kuvuga wivuga ibigwi ko hari ibyo wakoze wakoze warabikoze nyine muri icyo gihe ntabwo watubwira amateka muri za mirongo itandatu no muri za mirongo inani ngo niyo tugomba gutekereza uyu munsi ubu none se tubwire abanyarwanda yuko tugomba kujya kubatabara jenoside yabaye muri mirongo icyenda na kane uyu munsi muri bihumbi bibiri na cumi na gatatu na makumyabiri na gatatu ntabwo ari byo tugomba kuvuga ibiriho uyu munsi tugashaka ibiri aho turi kwerekeza uhereye none rero ndagira ngo mugire abantu bari kutwumvira uyu munsi dukeneye umurongo mushya wo kuva mu byago tubaze n'imyaka irenga mirongo itatu dukeneye ubuzima bushyashya bwo mu myaka iri imbere ntabwo muzajya dukuraho propaganda yo kudusubiza mu myaka yashize mudusubiza mu mateka y'imyaka tudakeneye no kumva Egome, eh, tubibutse- murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na bizimungu jean claude muraho
muraho muraho Eh, turaho turakomeye muhiga bizimungu
bo duherereye mu karere ka masisi nimwo turi ni vyiza cane gose murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko turi kumwe ah, n'imvukira zaho Ah, turiko tuvuga cane cane ku ma- ku kwiyamamaza igikorwa co kwiyamamaza eka n'amatora yimirije muri kongo duga kw'ijambo ikibazo iciyumviro
bo buriya rero umunyamakuru rwose urebye ibibazo by'inaha ngaha kumva abapanga n'amatora wowe uri muri iki gihugu ushaka ibyo uzakora bikakuyobera kuko baza biyamamaza bakakubwira ati tuzakora ibi n'ibi hari abaza bavuga ati nzabakorera umuhanda tubaka amashuri nzazana amahoro iwanyu ariko bikajya twamara kubatora ubwo nta kuzongera kwibuka ino baragiye bagiye kwibera ikinshasa ubwo guhera gisegeti yajyaho mbese imyaka itanu irashize ariko nk'ubu iwacu no muri masisi nta n'umutekano twigeze tugira nta n'agahenge na gake ahubwo aho kugira ngo ibibazo bipunguke usanga birimo kwiyongera ngo bavuga ku cyo gutora mbese uri nk'umukongomani w'inaha muri masisi ushaka ibyo wakora bikakuyobera rwose ngewe uko numva rwose iyi ngoma iriho buno nge numva ari nk'ibirashoboka bava hasi tukongera tugafata ibindi bishya wenda nabo tukareba ibyo bari ibyo bari butugeze kuko mu myaka itanu ishize nge nta mpinduka mbona nta n'icyabaye murakoze cyane murakoze bizimungu jean claude dr salomo baravuga icyizere eka umwiheburo ni mwinshi mu banyagihugu baho imasisi nk'uko tubyumvise kwa jean claude bizimungu mu- ivyo yashikirije mu bivuga kwiki
yego murakoze cyane jean claude avuze ibintu bishyitse ibintu bifatika Mm, ndagira ngo erega igihugu cya kongo ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe iyo umuntu ari i kinshasa ntabwo abona ibiri hanze iyo umuntu ageze i kinshasa ugira ngo ubwonko babumuvanyemo ntakiri kubona ibintu biri kubera mu gihugu mu kandi mu tundi turere sigegenye ubivuga n'abadiplomate duhura na bano muri za nasiyo zini za uniyo europeyene ibyo birazwi ku buryo rero nka buriya ntabwo bintangaza kubona umuvandimwe muhizi ari kumbwira ngo ibintu ni sawa ngo ni salama kabisa ngo nta kintu kibi kirimo ngo ibintu byose ni sawa ngo njyewe ndi kuzana ibintu bya kera ese i- i- wabonye igiti kitagira imizi l'histoire d'une société d'un pays est le socle de son fondement ntabwo numva igihugu agomba kubamo kitagira amateka ibyo rero biteye isoni biteye n'akababaro ariko ntabwo aricyo natindaho Eh, jean claude icyo yavuze kiryoshye cyane rwose ni uko mu by'ukuri biragaragara yuko abaturage baratereranywe ngo kumva umuvandimwe muhizi avuga ngo nta bantu bari gupfa mu matora ndagira ngo mbibutse yuko lex ministre de transport sheribin okende yarapfuye n'ubu dosiye ntabwo barabasha gusobanura habayeho expertise internationale yajemo abaganga babiri gide medecine juste b'afurika y'epfo batanze raporo ariko na n'ubu uwo muntu wishwe yari ikegera cya moyize katumbi na n'ubu dosiye na n'ubu barayi- bayiryamye kuvuga ngo nta bantu bari gupfa muri iki gihe cya cya kampanye ibyo ni ukubeshya sinzi muhizi igihugu arimo icyo ari cyo ngo hari inani salomo y'igikalonda yari inani konseyi sipesiyale moyize katumbi baramufunze bavuga ngo afite imbunda iyo mbunda matata mpomyi yaje kuvuga ko iyo mbunda yari n'iye ahubwo bara bagiye muri manifestation imbunda ya garde du corps wanani ira- iragwa ya matata salomo arayitora amaze kuyitora mu gihe atarayimusubiza bati salomo yafashe imbunda uwo muntu amaze i- amezi hafi atandatu muri prison na n'ubu ntibarabasha kuvuga neza icyo bamufungiye neza neza ngo bigaragare ejo bundi moyize katumbi agiye gukora kampanye kindu bisheyo umuntu ushinzwe urubyiruko mu ishyaka rye abo bantu se si ugupfa bapfuye mbere yaho muri lubumbashi ukubeshya ngo abantu bapfa muri kongo ngo mu- ngo ahantu hari intambara gusa ibyo ni ukubeshya urebye imirambo baherutse kurarura munani mu mu Yego.
mugezi wa niba ari wa wa kipushi nani hariya muri muri lubumbashi imirambo y'abantu benshi cyane bishwe bazira yuko ngo bashyigikiye moyize katumbi icyo birazwi Ndabona- twebwe nkatwe dukora ibintu bya nani bya dura de l'homme dufite amaraporo y'ibyo bintu byose muhizi rero sinzi igihugu harimo ibintu ari kureba Yego, rwose ndabona akanya Birumvikana ko karimo ashobora karihuta, kuvugira Dr. Hara.
ubutegetsi ariko ibyo nu- ntibakajya babeshya abaturage turabizi turabifiteho amaraporo ahagije ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi eh, muhizi muheto eh, cyiyumviro ca bizimungu jean claude eh, asa n'utizeye ubutegetsi eh, ibyaranguwe eh, eka umwiheburo mu banyagihugu b'imasisi eh, mu bivuga kwiki muhizi eh, muratwumva
yego ndabumva duga ku ijambo
yego murakoze cyane ofete ntabwo uriya uriya uriya u- u- uwo mugabo uwo mu- ukende wapfuye reka mbwire uyu mugabo uru- baravuga dogiteri ntabwo icya mbere hara- hari investigation n'ubu ngubu iri gukurikirwa iri gukorwa mu gihugu habayeho noneho n'abatumiwe guturuka hanze mu Bubiligi no mu- na- n'ahandi hose mu bihugu bi- bi- donc abantu bifuje kumenya ibijyanye n'urupfu rwa okende barahamagawe leta irabakira kugira ngo bakurikirane kandi na leta ubwayo ikora investigation ubu yayo ubwayo nta rezigita turabona i- yari yavamo ku buryo twaza ku- kudekarara yuko uriya mugabo yishwe eh, yishwe na na na guverinoma nawe yishwe na oppo- n'abo yopozaga kubera opozisiyo yari arimo ibyo rero ndagira ngo uyu mugabo ajye avuga a- abanje kubanza kureba ngo ari kuvuga ibintu bikiri ankuru nangwa byafashwe icyemezo abacamanza na- ba- babifatiye icyemezo ibyo ngibyo ntabwo ntabwo ari byo uri dogiteri ujya uvuga ibintu bitari ibyo gusebanya gusa ahubwo ibintu bifite bifite ireme in- i- i- i- investigation yararangiye ntabwo yari yarangira kugeza uyu mwanya Eh, kandi uvuze yuko abantu ngo bashize nta nubwo uwo mu- niba yarapfuye yapfuye nk'uko yararashwe koko araswa mu mu buryo buta- budakwiriye kubera ko nta muntu ukwiriye gupfa ariko ntabwo ari hano honyine no muri- no muri amerika bararaswa n'ahandi hose bararaswa kandi bagapfa mu buryo butazwi sibyo Hakaba- hakabaho investigation zigakorwa noneho iyo investigation yarangira bakamenya ko hari umuntu wapfuye hanyuma ku kibazo ca eh, no mu rwanda bakarapfa bakaraswa abandi bakahanirwa mu- mu- mu- mu mazu ibintu bikarangira habayeho investigation zigakorwa zikanarangira resulta zigatangwa ugasanga ntabwo wowe baravuga ubivuga yuko abanyarwanda rimwe na rimwe bahohotera abantu Eh, Reka mu ndabwira abantu mu kanya gatoyi eh, Bikwiriye ku- muhizi eh, ibyashyikirijwe na bizimungu jean claude tutabogamye deba dukora tujye tuzikora mu buryo butabogamye ntiduhengamire ku- ku- ku- kuri iyo pozisiyo ndi- kubera ko reka ngaruke abantu hano wenda kuri rezo moyize katumbi si ukumuharabika ariko u rwanda ru- ru- rudekarara yuko ariwe rushyigikiye ukagira ngo ni abanyarwanda n'abanyekongo leta y'u rwanda ntabwo ari abanyekongo ntabwo bakwiye kuvuga abo bashyigikiye mu matora abera muri kongo ntabwo ari province ya kongo ikwiriye ku- gufata uwo mwanya wo kubivuga icya kabiri bertrand bisima we ubwe nawe hari dekararasiyo yakoze umuntu w'umurebye akavuga ko nawe ashyigikiye u- u- u- moyize katumbi si- si uko umuharabika n'ibintu bihari rero ntabwo ari ukuvuga ngo wenda sinzi simbizi gukora kontere kampanye ya katumbi ariko hari n'ibintu bikwiriye kujya bikorwa mu- mu buryo bufite agaciro umuntu agashyigikirwa n'abaturage bafite credibility Na- naho ubundi gufata umu- aba- abantu ni yaduyi turabizi neza ko ari yaduyi y'igihugu noneho nibo babaye aba mbere gushyigikira katumbi jewe n'ubu- kubera ko ndi umuturage nta- na- yaba impamvu ntavogerwa yo gutuma ntamutora ndagira ngo mbwire mbonereho kubwira abantu bari- bari inyuma ya katumbi yuko kuba eh, katumbi ashyigikiwe n'abanzi b'igihugu ubwabyo nta munyekongo muzima ufite umutima wo A- kuba a- ashaka kugira ngo tugire amahoro muri kongo Abo banzi b'igihugu ni bande?
Nta- abanzi ni bertrand bisimwa n'abandi bafana ba m23 n'abafana b'u rwanda tujya duhura kuri social media n'ahandi bakanabyandika barahari ntabwo nta banga ririmo ni ukuvuga ngo uyu- ni uko wenda ntaje mfite ntabwo nari nzi ko kino kibazo kiri buze kubazwa ariko nari mfite kopi nyinshi nyinshi nyinshi ariko z'abantu bo muri i- i- M23 ibyo ni ibyiyumviro by'iwawe mushiga nawe muhizi kuko kuri radiyo ijwi ry'amerika abo tubona ko ari abanyagihugu nk'abandi banyagihugu reka ariko mu kanya gatoya cyane rwose ubwira icyo uvuze ku mwiheburo Petero muke Evariste, ntabwo ari nk'abandi ni ukuvuga ngo niba bertrand ari ari chairman w'inyeshyamba z'abatoririste zica abanyekongo ziri hano mu buryo butemewe bafashe intwaro batumvikanye na guverinoma abo ngabo ntabwo bakwiriye gushyigikira gatumi n'uturangira tuvuga ngo ngo Reka- ni abaturage mu- ari normali mu kanya- ntabwo ari normali ntabwo ari bisanzwe mu kanya ndaguha ijambo kugira ngo ugire icyo uvuze ko byashyikirijwe na bizimungu jean claude ariko reka tubanze tuvugane n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika emanuela muri aho
muraho neza muri hega emanuela
ndi kicukiro mu rwanda ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyo mu biro turiko tuvuga ku bikorwa byo kwiyamamaza muri kongo n'amatora yimirije duga ku ijambo ikibazo biciye mu biro
ikibazo nari mfite ngewe ukuntu mbibona neza mba mbona muri congo ikigendanye n'abakandida bashobora kuyobora congo ikagira amahoro mba mbona barashizemo kuko ntabwo ndi kubona congo igira amahoro ikiyoborwa na kisekedi simbona congo iyoborwa n'undi muntu uwo ari we wese w'umusivire ngo igire amahoro kuko ntabwo wambwira nk'umukandida wagiye kwiyamamaza akavuga ngo niburamuka bamutoye ngo buzacya frdc yageze mu mujyi wa kigali yaje kurwana ntabwo wambwira umukandida nk'uwo nguko yayobora igihugu ngo bizakunde ikindi kibazo mfite ni iki ngiki nabaza nk'uwo mutumirire utuye muri congo namubaza ese kuri tere aho kisikeda ari kwiyamamariza harangwa n'umutekano umeze gute ko twumva abantu amafoto agaragara abantu benshi babishe byagenze gute dukeneye amakuru afatika ku hantu kisikedi yamamariza nta kindi murakoze murakoze imbere y'uko icyo kibazo ndagiha muhizireka dr salomo baravuga agiye icyo avuze ku byo emmanuel ashikirije by'abakandida mu kanya gatoya cyane rwose eka n'icyo kibazo cya kabiri duga ku ijambo mu kanya gato munsi y'umunota umwe dr murakoze bwana emmanuel mu by'ukuri rwose tujye tugerageza kuvuga ibintu wa mugani bifatika kandi by'ingirakamaro mbogenda ndakeka yuko kugeza ubu ubutegetsi iwacu muri congo rwose uwavuze ko inyurwa ku isi uba wamwishe igihugu cyacu kirarwaye kandi iyo ndwara ntabwo ari iy'ubu nsanzwe mbivuga turwaye kanseri igomba kuvurwa kandi ikavurwa mu buryo bukwiriye hakabaho ikintu cyo gushyiraho enuvu lidershipu izatuma igihugu kibasha gutera imbere kuko nta kuntu twajya duterana amagambo turi gutukana turi gusebanya umuntu wumve yuko ari bwo butegetsi hari umugabo wiyubashye cyane sinshaka kumuvuga izina wo hejuru cyane yarambwiye aterega ntabwo tugira abapolitisiye tugira abameriseneri icyo yavuze ni ukuri abatuyobora n'abameriseneri ntabwo ari abategetsi nyakuri ibyo rero tujye tubizirikana ibyo sindi ivuga rwose ayo majambo dr salomo nanjye buryo rwose amategeko n'abameriseneri icyo gihe ntakajyamo birumva ayo majambo ni gwawe aha ku iradiyo ijwi ry'amerika ntituyashyigikiye
rwose ndukubabara niyo mpamvu ndavuze ndi n'uwabivuze nafunguye giyeme nongeye kuyifunga ni byiza cyane rwose ko ubikoze gutya ntabwo byari ibyanjye navuze ibyavuzwe umugabo yaravuze ngo dufite abategetsi bayobora abameriseneri arafungura nanjye nafunguye ndongera ndafunga ntabwo ari yabivuze ariko uko yabivuze ntabwo ari ntabwo sepa tutafefo reka na muhizi muhita wagira icyo avuze nawe nyine ku cyiyumviro gishyikirijwe na emanuela duga ku ijambo
murakoze cyane ufite ikibazo gikomeye ngewe ndi hano igoma nababwiye yuko ndi bugende mu kanya ubu ngubu mbese turangiza ikiganiro ndajya ku kibuga cy'indege ngenda ko amatora yabaye ndaha ntari mpari nta muntu n'umwe n'umwe wigeze upfa hano ejo bari bayumvira nta muntu n'umwe wapfuye ejo bundi bari bari bukavu nta muntu n'umwe wapfuye ariko iyo umuntu ahangara akavuga ngo ngo hapfuye abantu benshi ngo aho perezida ari kunyura hose ngo mu matora ngo hari gupfa abantu benshi benshi sinzi niba azi icyo bisobanuye kandi n'umuntu umwe ntawe uhari rero abantu bajya bavuga ntazi aho mu bihugu barimo barangiza bakaza kubeshya ibyo mu gihugu ngewe nicayemo njyewe hari igihe bijya bintera n'umutima ubabaye ufite agahinda kubera ko ikigaragara yuko dufite abantu baduteza ibibazo benshi tudahuje igihugu bakaciyitirira kugira ngo babone uburyo bagisebye rero hagati aho n'abantu kanya kugeza umunsi ntabo nabonye nta makuru mfite nta n'ayahari niyo banayazana n'abahari bavuga hano hatari hano aho navuze mbere kuko nta na hamwe muri aho hantu hatatu mvuze haheruka i bukavu igoma ibuvira nta na hamwe hapfuye umuntu n'ubu ngubu buno yagiye ibeni kugeza muri aka kanya turi kuvugana nta muntu urapfa ntawe ntawe tubibutse abantu bagiye bavuga ibintu bafatiye bafitiye ibimenyetso apana kuvuga kubera ko bashaka kuvuga gusa
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi ya mu kinyarwanda turi kumwe na idirisa bakungu muri aho idirisa ndumva telefone ya idirisa hano Eh, u- u- uje kure y'induru kugira ngo dushobore kukumva neza ushikirize ikibazo n'icyumviro idirisa tu- Halo.
turaguhamagara mu kanya ndumva Ha- hari induru nyinshi halo
we turaguhamagara mu kanya turasubira kuguhamagara mu kanya reka tugaruke kuri mwebwe eh, mushyirane muhizi muheto mwavuze eh, mwashikirije ijambo rivuga ngo igisirikare cya kongo ca- carinjiranywe mushaka kuvuga iki cinjiranywe n'abandi
urakoze cyane cyinjiranywe n'abantu benshi dufite abasirikari Re- reka mbere kuri ntaganda wabyivugiye neza neza ko ari umunyarwanda We- ah, umuvuge we wiwe wabyivugiye ntihari najya wenda kuvangira investigation y- ya- ya- ya leta ya kongo wenda ishobora kuzafata n'abandi yivuge ko ari umunyarwanda ariko uburyo yabonye nationalite congolaise ntabwo ti- nta- ntabwo ibaho nti- ntibaho ku isi yaje ari umusirikare igihe cya fdr arangije yigumira hano yaje no kuba umusirikare w'aba- w'abagande igihe barasanaga n'abanyarwanda i- muri muri mu kisangani yari umugande ntabwo dufite abasirikare bo kuzamera nka- nk'aho ari umuyaga uba hose ku isi ntabwo ari umwuka sepaneva iyo ijyaho ishaka ikajya gu- kuba muri kongo ejo ikajya mu rwanda bukeza ikajya ikajya i bugande ntabwo ari byo umusirikare agomba kuba ari umwenegihugu nangwa yarahawe ubwene- ubwenegihugu ku buryo buzwi naho ku- ku- nk'uwo uwo ni uwa mbere niba kisekedi yabivuze dufite urutonde runini runini rutari urw'abanyekongo rukora kino gisirikare cyacu kandi bagomba kuvamo bivuge noneho ku buryo bweruye ntabwo tuba dufata abantu bagiye bava mu gisirikare muri za nyeshyamba twabagamo ubwo u rwanda rwateraga kongo uyu munsi tujya muri revenue turabona kayinasi ni ni uwahe avuka muri kongo hagana he? ubu ngubu bari muri muri muri revenue turabona avuka here kongo uwo nguwo bakora integration ejo bundi ntabwo mbere y'uko M23 ijya gutera muri demiduzi ntabwo yari muri FARDC colonel ni iya- nta- si iya FARDC ariko ntabwo avuka muri Congo iyo ni infiltration ifatika ndi kubabwira izwi hariho n'abandi bagomba kuba abasirikari bakajya iwabo mu Rwanda nangwa baka- bakirwangurira no gukurikira amategeko ntabwo abantu bazajya baza igihe bashaka hose ngo bajye kwitegera mu gisirikare cya FARDC ni indake
Eh, eh, dr salomo baravuga ico kibazo mu kivuga ko iki gishikirijwe na na M23 yarakoze neza yuko hari infiltration iri muri M23 deja baza kwintegra bakazana n'abanyamahanga tuzahora muri ibyo ibyo rero nibyo ngewe mvuga nibyo ngira ngo abantu bumve Tu- tu- turabizi dufite abantu benshi twebwe tuvuka eh, ego, mu ne- Kongo ngewe ndi umututsi ndibyo ndi umunyemera ariko nzi abantu biyigira bigira aba- abanyekongo atari bo ndabazi tu- tu- tuba tuziranye rero leta yacu nidufashe uko ibigira vuba itoragura abatari abanyekongo bashyira uruhande ibasubize iwabo ntabwo ibagira abanyekongo ku buryo bwo kwicisha amategeko murakoze cyane murakoze reka duhe n'ijambo dr salomo baravuga agira ico avuze eh, ku ico kibazo muvuga co kwinjiranwa c'igisirikare ca kongo
bo ikibazo cy'ingabo za kongo nk'uko nabivuze eh, kuva muri 2002-2003 ibyo bintu byakozweho cyane ku buryo burambuye hatangwa na na n'imfashanyo zihagije muri formation kugira ngo babashe kugerageza bagire igisirikare gikwiriye kandi gishoboka ariko byaje kugaragara yuko buri gihe iyo hagiyeho amayinite meza cyane arimo abasirikari bakora akazi kabo neza mu by'ukuri abategetsi ba kongo niyo bagenda bakabisabota ubwabyo bakabisenya nta nubwo ari abanyamahanga babisenya ni abategetsi ba kongo babisenya ngiye kubaha ingero ebyiri mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri cumi na gatatu cya gihe emuventura yari yateye muribuka yuko hari burigade yayoborwaga na generale lucien bahuma eh, eh, yungirijwe na koloneli mamadou ndala bari abantu bari bahawe formasiyo rwose bameze neza cyane bazi kurwana bazi gukora akazi abo bantu babaye forme par abanyamerika n'ababirigi akindu byaje kugenda bite abo bantu bamaze kurwana leta ya kongo yabigenje ite icya mbere nta wigeze amenya impamvu bishe mamadou ndala yarapfuye nta wigeze akora ankete ngo amenye uburyo yapfuye nyuma yaho le general lucien bahuma wayiyoboraga nawe yarapfuye mu buryo budasobanutse bakimara kubica abo ngabo ya burigade yose barayifata barayiterura bayijyana muri centre afurika ngo bajye kuba abakasike bleu kandi mu burasirazuba bwa kongo intambara itararangira abantu bakiri kurwana kandi iyo burigade sete na burigade delite irimo abasirikari rwose babandi bakomeye cyane abo bantu bageze muri santara afurika barongera babura ibyo kurya barongera bakomeza kwitwara kwa kundi abasirikari basanzwe bajya bitwara bakajya biba bagafata abagore abandi ku ngufu ku buryo sekireteri jenera n'umuryango w'abibumbye yagezeho arabirukana basubiza muri kuko ati nimusubire iwanyu ubwo murumva rero yuko ikibazo cy'igisirikari cya kongo nibyo perezida makuru yavuze yari ari kinshasa ari kuvuga ati imyaka mirongo itatu ishize yose ntacyo mwakoze kugira ngo mugire igisirikare nyacyo mubashe kubona umutekano tujye tugerageza kubanza kwireba mbere yo kureba hanze njya mbivuga kenshi cyane iyo umugabo mu rugo rwe undi mugabo arira akamubyarira abana ujye ubanza wibaza uburyo witwara mu rugo rwawe n'umugore wawe aho kugira ngo ugende uvuga uti uriya mugabo yaje kumbyarira abana mu rugo none se urugo rwawe bajya kurwinjira muriho uburebahe tujye tugerageza kubanza kwireba icyo kintu nagira ngo muhiza cyumva kizirikane aho kugira ngo yego turazi yuko ibyo bibazo birahari kandi byatewe n'uko habayeho za reberiyo nyinshi byatewe n'uko ba jean pierre bemba bariya bose gana abarebere bazanye abantu bose barimo abagandi ibiki byose byose byarabaye loraze zireka byarabazanye bose ibyo birazwi banane bambusanya mu isi barabikoze ndabona akanya kihuta dr habasalomo reka tubibutse inshuti muri sekawa muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na richard livingston muri aho
turabumva muherereye hehe
herereye muri kenya nairobi ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imviro duga ku ijambo
njye ikibazo mbona ku bijyanye n'amatora ya kongo ye mbona ko azoba akananira abahinga kubera buriya ugiye kuraba bari kuba batangura kuyidoga ngo amatora ariko arategurwa neza bivanye yo kwaba hariho abadafise ikarangamuntu ugeze isa n'aka kanya ukaca uraba birya bintu nabyo by'intambara bya emuzenuduruwa rero buriya je mbona ko kongo ifise ikibazo kirekire rwose rwose kandi gikomeye ntama rero intambara nayo ya kongo kuhagaraje uko mbona nuko bumvikana n'ujya mugwi wa emuveni turuwa bakaraba icyo bovundika ko buriya ku mpande zose ngiye kubiraba leta leta iri ko yapotereza ibintu byinshi buri gusumba emuveni turuwa kandi rero ko kongo buriya nayo irakwiye gucungana kuko buryo ugiye kuraba kongo niho abarwanya izindi leta zo mu bindi bihugu bose bahurikiye niyo nkaca nibaza ati se mbe nu perezida cyangwa leta ya kongo baba ariko barategura iki kugira iyo migwi babanze bayituze kwanza
murakoze murakoze richard richard livingston mushera muhizi muheto inyishu kuri ayo makenga ashyikirijwe na richard livingston mu kanya gato tuga ku ijambo
murakoze cyane n'ejo n'ejo perezida ivuze ejo ejo yari ari kwiyamamaza hano yatubwiye yuko ikibazo cy'intambara nyuma y'amatora agomba kukirangiza kandi akimara gutorwa ubushize n'ubundi yari ari mu nzira yo kukirangiza njyewe mpora mbivuga mvuga yuko uburyo yigeze yarasaga guverinoma yigeze kurasa aba milise kuva muri demi bizinesi yarabarashe kugeza igihe emuventi ritereye emuventi ritereye babandi barwanaga nabo kubera ko bari abanyekongo biza gutuma biza gutuma aba banyekongo baza kuza kwivanga mu ntambara ariko ubundi leta yacu yari yakuyeho abamirise mbere ya emuventuruwa ntabahari barashize nta detashima bafite ibyo rero kuba kuba abivuga yabivuze yavuze yuko intambara agomba kwirangiza ikarangira kandi koko neza neza ngewe ndabyizeye u rwanda ntabwo rutagize ngo ruduteze ibyago baravugana kuvuga ukuntu habayeho kuza kwivanga mu gisirikare cyacu akavuga n'abaturutse ubugande kwa nyamubusanya mu isi n'abandi kuba ubyemera bwabyo imana ishimwe kuba ubyemera utari kubihakana ntabwo bigaragaza ko ntabeshye rero ibijyanye no kubona umutekano uzaboneka reka mubwire abantu bari kutwumva hano ko ubu ngubu buno muri iyi minsi ya emuventura yonyine ubwo intambara ibaye tumaze kubona abasirikare barenga ibihumbi mirongo ine hakoreshejwe igisirikare buno muri iyi minsi muribuka ubwo perezida wacu yavuze ngo abanyekongo abasore bose mwese mwitegure muze mujye muri foromasiyo turwanye umwanzi barapasinze rero barangije foromasiyo kandi hari abandi bakiri muri foromasiyo kandi n'ejo yahamagariye urubyiruko kongera kujya muri foromasiyo ntabwo iyi ntambara tuzayirangirizwa na eyase na sadeke na munisiko tuzayirangiriza twenyine twebwe abanyekongo ibyo ngibyo byo tubizi neza turi determine tuzi neza ko twebwe abanyekongo ariko tuzayirangiza tuyirangize tuyifashishijwe n'abandi nangwa tuyikoreye twenyine tuyirangirize hagati yacu tuyimarize rero hagati aho uwo muntu ubajije arakoze kubaza icyo kibazo ubwo ngubwo ni twebwe tuzarangiza intambara nta wundi dutegezeho amakiriyoni twebwe ubwacu dr salomon baravuga umuntu wanyu iradiyo ijwi ry'amerika richard livingston ashikije amakenga ku byerekeye amatora eka n'ukuntu ruhagarara guhagarara hariya muri iryo ntara mu bivuga kwiye
abantu benshi bakomeza kwibeshya ni ukwibwira yuko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa kongo gusa kuko yavuze ati abantu bose barwanya ubutegetsi mu gihugu cyabo babona bazariyeri muri congo icyo kibazo rero kugenda tukagisepurifiya tukagishyira mu burasirazuba gusa muri noro kivu ntiturebe y'uko no mu tundi duce ariko bimeze ibyo ni ukwibeshya ni ukuvuga ko kongo yose nibyo navuze kare nti uwicaye nabi abaza imbere ye ubutegetsi bubi bwaduteje ibibazo kuva ku ngoma ya mobutu kugeza kuri iyi saha uko umubuto yaragiye ashyigikira jonasi savimbi bituma de santos ashyigikira laurent desire kabila n'abarebere bose baraza legendarume katange baraza bungana ingufu n'abandi baragenda bahirika mubuto mubutu yaragiye ashyigikira abadefe na ru arabashinga ngo kugira ngo bajye kurwanya museveni museveni arabikoresha kugira ngo ashyigikire laurent desire kabila na ba kisasu ngandu baraza bajya guhirika ubutegetsi bwa mubutu ari nabyo byaje kubyara ibyo turimo ubu ngubu byose turi kuvuga bituruka ngo muhizi rero utuva amateka utashakaga nuko turayavuga atumye njya kuyavuga bitari ngombwa ariko ndabivuga nabyo ni ngombwa cyane ko abyumva kuko ari kwibwira ko avuga ibintu ntazi mu gusozera tukiri kuri yonyine dr salomo baravuga ikintu mubona cyokorwa kugira ngo n'inyuma y'amatora ikintu cyokorwa kugira ngo amahoro asasagare muri kongo niki mu kanya gato umuntu nyuma y'amatora rero kugeza ubu ndakeka ko amatora ubu ngubu uburyo agiye sinzi ko azanaba ahubwo igihugu cyo ndi kubibona amatora sinzi ko azaba ariko aramutse abaye yewe icyo nabwira uwo ari we wese uzatorwa ari moyize katumbi ari kisekedi ari mukwege uzagira amahirwe yo gutorwa uwo ari we wese amatora ntiyaramuka abaye ni uko yagenda agatanga umutekano ku baturage kandi uwo mutekano agashyira mu bikorwa amasezerano ya disabeba akoro kadire ya disabeba n'amasezerano y'igoma niyo masezerano agomba gutanga umutekano usesuye muri icyo gihugu ibindi byose bari kugira bavuga ngo ni ukurwana ni ukurwana ni ukurwana isi yose nta na hamwe amahoro yigeze aboneka habaye intambara hatabayeho reza koro de pe kandi reza koro de pe zigakurikizwa muri kongo rero reza koro de pe turazisinya twarangiza tukazicaraho tukazihanaguza ibirenge aho kugira ngo tuzishyire ahantu apurikasiyo biduha umutekano nta yandi mahoro tuzabona tutubahiriza amategeko amasezerano twasinye nta kindi mu kanya gato ikintu kibatuma muvuga ko amatora ashobora kutabana iki
hari ibimenyetso byinshi turi kubona ibimenyetso byinshi ejo bundi twagiye kubona tubona hari abopoza begereye ubutegetsi ari kuvuga ngo no ngo bashobora kwegezaho inyuma ngo nk'ibyumweru ibi n'ibi n'ibi ngo kubera ko ngo ibikoresho byo kwiyamamaza byo gutora ngo lekite elegitoro ngo ntabwo byari byagera ahantu hose ngo ubutegetsi ntabwo bwatanze amafaranga ahagije yo kubyohereza ndabona akanya kagiye dr salomo baravuga reka duhe n'ijambo muheto agica avuze ikintu mubona cyokorwa kugira ngo amahoro asasagare inyuma y'amatora ni ikihe ufise umunota umwe
mu munota umwe rwose ngewe murabivuga kugira ngo amahoro aboneke ni uko twubaka igisirikare cyacu gikomeye gishobora guhangana na aduyi uwo ari we wese yaba ari emuventuruwa yaba ari n'abandi bazabaho mu gihe kindi tutazi yaba ari ibihugu bizaza bigaturuka bikazana ingabo zabyo zikaza kudutera twebwe tukaba dufite igisirikare gishobora guhangana n'ibihugu byose n'ingabo zose zishobora kuduteza ibibazo muri ubu buzima turimo nta handi hantu igihugu gikomezwa gusa n'igisirikari n'ubutabera
mushikanahe muhizi muheto ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika dr salomo baravuga nawe ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muvuge ku bibazo bihambaye cyane cyane ibibazo byo kwiyamamaza eka ibikorwa byo kwiyamamaza eka n'amatora yimirije muri kongo ndabashimiye kuba mwashoboye rero kuronka akanya kugira ngo tuganire turashimiye n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo bagashikiriza ibibazo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buryo bw'ivyuma na nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro umugoroba mwiza mwese